tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi bacu hano i washington dc muzindukanye na jwe diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tuyahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu aloyise bigirimana
mwaramutse diane namwe muteze amatwi muri aka kanya igihugu cya arabiya sawudite cyariyemeje gufasha kugondoza ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu aheraniwe na sudani kuyihebera umwenda urenga imiliyaridi mirongo itanu z'amadolari leta mfatakibanza ya sudani irongowe n'umushikiranganji wa mbere abdallah hamdoke iriko irahangana n'ibibazo by'ubutunzi no guhindura amategeko amwe amwe yerekeye iby'ubutunzi mu gihe iriko iranasaba amakungu kuyihebera imyenda yaheranye arabiya sawudite iza ku mwanya ugira gatatu w'ibihugu biheraniwe na sudani ku mafaranga angana imiliyaridi zine n'imiliyoni amajana atandatu z'amadolare nk'uko ibiharuro by'ikigega mpuzamakungu cy'ubutunzi fmi kibyerekana umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu yavuze ejo ku munsi w'imana ko atamugambi afise wo kurangiza byihuta ibitero by'indege muri gaza inyuma y'amasaha indege ziwe za gisirikare zisambuye amagorofa atatu zongera zica abantu bashika kuri mirongo ine na babiri mu ijambo yashikirije kuri televiziyo nbc yaha muri amerika netanyahu yavuze ko ibitero bizobandanya hakoreshejwe ingufu zose zishoboka kandi bikazofata igihe yavuze ko naho hari utwigoro tw'amakungu asaba ko haba amasezerano yo guhagarika intambara ibitero byo gusambura umuhari w'iterabwoba hamasi bizobandanya kugira uwo muhari ntuzosubire guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano karakoranye ejo ku munsi w'imana kiyumvira ingene ubwo bwicanyi bwohagarara kandi na leta z'ubumwe za amerika yararungitse umudiplomate mu karere kugerageza ingene hoba ihagarikwa ry'ibitero kuva izo ntambara zitangura ku munsi wa mbere w'indwi iheze abanyepalestina barenga ijana na mirongo icenda na babiri baramaze kuhasiga ubuzima bakaba barimwo abana mirongo itanu n'umunani hamwe n'abagore mirongo ibiri na babiri nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri gaza bubivuga abanyisirayeli bashika cumi nibo bamaze kuvuga ko bishwe n'ibisasu bya rokete byatewe n'umuhari hamasi ugushamirana hagati ya leta hamwe n'abarwanyi b'abatalibani muri afghanistani kwarongeye kuba mu gatondo ka kare keje ku munsi w'imana ni nyuma y'iminsi itatu y'agahengwe yari yemejwe n'izo mpande zibiri kugira hubahirizwe ihimbazwa ry'umunsi mukuru urangiza amafungo y'abayisilamu Eid al-Fitr igisirikare ca Afghanistani caremeye ko inteko zaco zasubiye gutanguza imirwano yo gutuza iterabwoba Ilashkar-Gah ni ku murwa mukuru w'intara ya Helmand ico gisirikare kivuga ko cishe abarwanyi barenga mirongo ibiri b'abatalibani barimwo n'umukomanda wabo akomeye
Washington ijwi rya Amerika
muri leta z'ubumwe za amerika umutegetsi akomeye mu gisata c'amagara y'abantu yavuze ejo ku munsi w'imana ko afise ivyizigiro ko amerika iriko iraja mu nzira nziza mu kugenzura umugera wa korona dr rochelle walenski umuyobozi w'ikigo ca amerika kijejwe kugenzura no gukinga ingwara cdc yavuze ariko ko bakwiye kuguma bari magabo ariko kandi ko bigaragara ko abandura barushiriza kugabanuka ibitigiri warenski yashikirije ibi inyuma y'iminsi ikigo arongoye kivuze ko abanyamerika bashika ku miliyoni ijana na mirongo ibiri na zibiri bamaze guhabwa incanco zose zisabwa kandi ko abo bidakenewe ko baguma bambaye udufukamunwa ariko amamiliyoni y'abanyamerika aracafise amakenga yo kwiteza urwo rucanco kumvo iyi canke iyindi ivyo navyo ngo bigashobora gutevya iranduranwa n'imizi y'uwo mugera nk'uko uwo mutegetsi abivuga
aloyize bigimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza abakunzi b'ijwi ry'amerika bashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo irushanwa nyafurika mu mukino w'amaboko basketball rizwi nka basketball africa league bal mu mpfunyapfunyo rirabandanya kubera mu gihugu cy'u rwanda ejo kuwa munsi wa mungu ekipe y'ico gihugu uh, patriote yatsinze river hoopers yo muri nigeria ku manota mirongo umunani n'atatu kuri mirongo itandatu abanyakigali none baragona iki kuri ano marushanwa agiye kumara indwi zibiri abera iwabo nuko ari iterambere ry'u rwanda rigiye kubaho mu kuba haje amakipe aturutse hanze bakabasha no kuba batembera u rwanda ni ishema ku gihugu cyacu nk'abanyarwanda kandi natwe turabyishimiye kuba yabereye mu rwanda ikindi hari egisperiyanse bizaha abakinnyi bo mu rwanda urumva hanze hari urundi rwego baba bariho twe tutaba abakinnyi bo mu rwanda bataba bariho aba ni bamwe mu banyagihugu baba ku murwa mukuru w'u rwanda i kigali habandanya kubera irushanwa nyafurika mu mukino w'amaboko basketball rizwi nka basketball africa league bal mu mpfunyapfunyo muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri make havugwa ikibazo c'iduga ry'ibiciro ry'ibifungurwa vya nkenerwa mu karere ka minembwe amakuru yose turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mu mukino wugurura irushanwa rya basketball africa league ririko ribera i kigali mu rwanda ekipe y'ico gihugu patriote yaraye itsinze rivals hoppers yo muri nigeria kuno wa mbere hategekanijwe imikino yindi itatu reka ibi vyose tubaze mugenzi wacu jean claude munyandinda ariko arabidukurikiranira hagufi umukino ufungura irushanwa rya basketball africa league muri kigali arena wahiriye ikipe ihagarariye u rwanda patriot basketball club yatsinze rivers hoopers yo muri nigeria amanota mirongo inani n'atatu kuri mirongo itandatu iyi kipe y'umutoza alan major yatangiye kwinjira neza mu mukino mu gace ka kabiri kawo ubwo yigaranzuraga hoopers igakomeza kugenda imbere kugeza ku ndunduro abakinnyi bashya b'abanyamahanga ikipe ya patriot iherutse kongeramo barimo brandon costina prince ibe tom wamukota na jermaine cole usanzwe ari umuhanzi bagize uruhare rukomeye mu kwegukana intsinzi kw'ikipe yabo imbaraga zabo zaje ziyongera ku bunararibonye n'ubushobozi bw'abakinnyi bamazemo igihe nka keni gasana diedone ndizeye aristide mugabe na steve hagumintwari kuba patriote yegukanye amanota abiri y'ikubitiro muri irushanwa rya bar birayitera imbaraga zo kuzakina umukino wayo wa kabiri ifite umutima utuje bishobora no kuyihesha itike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza muri iri tsinda rya mbere patriote basketball club isigaje guhura na gendarmerie nationale yo muri madagasikari ikazasoreza kuri union sportive de monastiri yo muri tunisiya kuri uyu wa mbere hateganyijwe imikino itatu ibiri yo mu itsinda rya gatatu n'umwe mu itsinda rya mbere harabanza umukino uhuza as duwane muri senegali na groupement sportif de petroli yo muri algeria hakurikireho uwa zamalek yo mu misiri na ferroviario yo muri mozambique haze gusoza umukino wa union sportive de monastiri yo muri tunisia na gendarmerie nationale yo muri madagasikari mu kiganiro umuyobozi wa basketball africa league amadu galofar yahaye abanyamakuru yavuze ko iri rushanwa rya bar rizagirira akamaro ibihugu bya afurika haba mu iterambere rya siporo haba no mu zindi nzego ndabizeza ko nshingiye ku makipe ari muri irushanwa abafatanyabikorwa batangiranye natwe ndabona ko nta shiti iyi bar izatera imbere bidatinze kandi ibihugu byose bizabyungukiramo nta kabuza uyu mushinga uzakura utera imbere uhindukemo igicuruzwa gikomeye abantu bose bo ku isi bazaba bifuza iri rushanwa rya basketball africa league rizarangira ku itariki ya mirongo itatu y'ukwezi kwa gatanu yari claude munyandinda i kigali jean claude munyandinda urakoze mugenzi wacu yahiki bagira ubusa nawe yayaze na bamwe mu banyagihugu baba i kigali ku murwa mukuru w'u rwanda bamubwira icyo biteze kuri ino mikino nitwa rudahunga desire ikintu niteze kuri ano marushanwa ya basiketi agiye kubera mu rwanda wenda nabivuga mu rwego rwa tourism bishobora kuzazamura ku bijyanye na porogaramu ya visiti rwanda kuko hazaza abantu bakomakomeye amakipe akomakomeye navuze numva hari n'abazava muri amerika hari ikindi kintu bizatuma itafari bizongera kumenyekanisha u rwanda mu buryo bwa siporo nabwo ni byiza kuko urumva ano makipe yacu ari hano yakinaga basikete kuzabona ibyo bigugu bindi bije nabyo bizazamura umukino wa basikete mu rwanda aya marushanwa yagiye kubera hano mu rwanda ikintu nayavugaho ni uko byibuze nyuma y'igihe kinini turi muri lockdown cyangwa se twugarijwe n'icyorezo cya korona byibuze hongeye kugarurwa imyidagaduro yongera gufungura abantu bagakomeza kwidagadura batwereka n'amarushanwa n'amarushanwa y'ikintu nayavugaho ni uko ari iterambere ry'u rwanda rigiye kubaho mu kuba haje amakipe aturutse hanze bakabasha no kuba batembera u rwanda ni ishema ku gihugu cyacu nk'abanyarwanda kandi natwe turabyishimiye kuba yabereye mu rwanda iyo haje abantu baturutse hanze bifuza kuba baza gushora imari zabo mu rwanda nk'abakinnyi bari kuza hano mu rwanda bari gushaka amahoteli bararamo kandi kurara mu mahoteli bivuze amafaranga amazina yanjye ni twa gilbert ano marushanwa agiye kubera mu rwanda ni ishema ku gihugu cyacu icyo ngicyo cya mbere ikindi hari egisperiyanse bizaha abakinnyi bo mu rwanda urumva hanze hari urundi rwego baba bariho twe tutaba abakinnyi bo mu rwanda bataba bariho ariko muri rusange uko irushanwa rigaragara hari egisperiyanse rigiye kuduha n'abakina mu makrebe gutya bisanzwe hari egisperiyanse bazafatiraho ku banyamahanga bazaba baje gukina mu rwanda nitwa iradukunda michel aya marushanwa agiye kubera mu rwanda urumva ni ishema rikomeye ku banyarwanda muri rusange kuko birazamura ubukungu ndetse n'ibindi mirimo myinshi mu rwanda kuko urumva abantu baturutse hanze cyane cyane mu buryo bwo gukina nk'uku urumva ni benshi kandi biraza kuza kuzamura n'abandi bareberaho biradushimishije kandi biraza kwemporoviza ibintu byinshi ni irushanwa ryiza rizatera imbere igihugu cyacu muri basiketi mu bukungu abakinnyi egisperiyanse bizafasha byinshi mu rwego rw'amafaranga abakinnyi bazajya mu mahoteli ku mayutube mace zizerekanwa ku rwego rwa egisperiyanse abakinnyi bazahura n'abakinnyi bari porofeshono kurusha aho bajyaga bahura icya mbere ndashimira rafiki nyine gira abakoci beza badutoza badutoza na disipurine apana basikete gusa icyo niteze muri aya marushanwa icya mbere azereka abandi bakobwa ko bari hanze ko basikete atariho gukinwa n'abahungu gusa ko n'abakobwa bayikina ikindi kandi niteze muri aya marushanwa ni ukuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze muri basikete kuko nkatwe rafiki abayitoreza abanyamuryango babo bidutera ishema kubona rafiki yaserukiye ahandi ikanateza ishema u rwanda kuko rafiki iri mu rwanda abanyamahanga babibonye bavuga ati u rwanda rwateye imbere nzayitabira binabaye ngombwa nakina ndizeye icyambere ni icyizere murakoze nitwa pasiya nkaba ndumwana wo kuri rafiki aya marushanwa ni meza ku gihugu ku benegihugu ndetse ampurisi no kuba muri ibi bihe bya kovide bigaragaza isura nziza mu gihugu cyacu urwego rw'imibanire myiza yaba ari ekonomi yaba ari muri siporo afite ni byiza ampurisi no ku rubyiruko rwacu tuzayareba niba na ngombwa nitubyemererwa tukabona ayo mahirwe tuzajya no kuyareba ubumenyi ni ukureba ameliyorasiyo y'abakinnyi uburyo bakina ukareba n'abo ba sitari hari no kubaho antire mu ma ekipe y'iwacu ahangaha no kwevuriwa mu buryo bw'imikinire kuko ntago akenshi bikunda kubaho yuko ama ekipe yacu hano ahura n'andi ma ekipe yo hanze bizaba byiza ku nyungu no kuri ameliyorasiyo ku ma ekipe y'iwacu cyane cyane ampurisi n'abareba n'abantreneri n'impande zombi mfite mu gihugu cyacu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru ya siporo turaza gusubira kuyagaruka ko mu mpera zano makuru aho tuza kubabwira yagezeho mu gihugu cy'u burundi ariko imbere yaho reka tubanze tunyarukire muri repubulika ya demokarasi ya kongo ahavugwa ikibazo c'ibiciro vy'ibidandazwa bibandanya kuduga mu karere ka minembwe turi muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo ibi biriko biterwa ahanini n'ibibazo vy'intambara no kutagira amabarabara meza vedaste ngabo twamutumye mu minembwe kuturabira uko vyifashe minembwe ni akarere kari mirometero magana abiri mirongo itatu na bitatu uvuye mu mujyi wa uvira werekeza mu majyepfo kuhagera uvuye uvira bitwara iminsi ibiri ku modoka iminsi ine ku muntu ugenda n'amaguru ndetse n'iminota mirongo ine n'itanu ku ndege ijwi rya amerika rijya mu minembwe ryari risanzwe rigenda n'indege ya monisco ariko kubera virusi ya korona twagiye n'indege itwara abacuruzi kugera ku kibuga cy'indege cya minembwe ni nko kugera mu isoko risanzwe bamwe mu bacuruzi bajya ku kibuga cy'indege cya kiziba gutega ibicuruzwa byabo birimo amafu ya kawunga azanwa n'indege ivuye mu mujyi wa bukavu cyangwa wa goma abandi nabuhura nabo bikoreye ku mutwe ibicuruzwa by'inzoga baba bavanye muri santire yo kwa murima iri mu birometero birenga mirongo ibiri na bitanu na santire ya minembwe gusa iyo ibyo bicuruzwa bigeze mu isoko cyangwa mu maduka ntibyorohera abaturage kubigura bitewe n'ibiciro biba bihagazeho bizimana mudende ni umuyobozi w'isoko ya minembwe ubu ngubu ibicuruzwa binjira muri minembwe ni ibicuruzwa biza ku ndege ugasanga ibintu byagiye bigira agaciro kenshi kuko ibarabara ryakatitse ibyo bicuruzwa bikaza ari bikeya bikagira agafuko k'ifu ubu ngubu kageze mu bihumbi mirongo itandatu by'amakongomani bo ibumba ry'ibishyimbo bigeze mu bihumbi mirongo irindwi by'amakongomani fanta nayo yarazamutse agacupa ka fanta kageze kuri turuwamire inzoga icupa rya pirimusi rigeze muri senkimire rigeze kuri simire bikurikiranye n'iki kuko inzira zigiye zigorana aba baturage bari bamenyereye kujya ibigori ibishyimbo n'imyumbati bihingiye bavuga yuko aho birundanyirije muri santire ya minembwe batagera mu mihana yabo bari basanzwe bahingamo mu marango na za karingi kubera ibibazo by'intambara bamazemo imyaka itatu iyo ni intambara ishamiranyije mayimayi na twigwaneho na fardese na twigwaneho rimwe na rimwe byashoni maniragaba ni umuturage wavuye muri segiteri y'itombwe ni impunzi mu minembwe popirasiyo ya minembwe iri konfine muri santere ya minembwe amaperiferi yose ntagerwamo ari okipe n'abasirikare ba fardese mayimayi niyo iya kontorola hirya y'abasirikare ba fardese hari mayimayi hino hari amaka ya fardese abaturage ntibashobora kuva muri santere ya minembwe ngo bagere iwabo mu mira yawo ngo babone imboga ntibishoboka donke abaturage batunzwe n'iki batunzwe n'isoko kandi batunzwe n'isoko nta porodikisiyo nta porodikisiyo kuko amaperiferi niyo yahingwaga bikinomitabu nawe ni umuturage w'irundu twagize ikibazo kano karere imvura yabaye nyinshi ibarabara ryahari bisa ariko nyine twebwe tuvuga kuko ari leta itabigize mu bushake dufite ikibazo ca nta modoka ziza ibiciro zarazamutse ikiro cy'isukari twakiguraga ibihumbi bitatu none ubu tugura ibihumbi bine ikiro cy'amata twakiguraga ibihumbi birindwi ubu tugura ibihumbi umunani noneho bambwira ese ibihumbi binani tubikura hehe urumva kuko turagowe n'ibidufasha isabune twaguraga twaguraga magana arindwi magana arindwi y'amafura kongole tuyigura igihumbi ni ukuvuga ko turagowe mu mbande zose kubera uburyo ibiciro by'ibicuruzwa bizanwa n'indege bihenze hari aho usanga abasirikare ba leta ya kongo nabo bajya kurangura ubupfu bw'imyumbati ahitwa rurenge bakabugurishiriza abaturage batuye mu minembwe rurenge ni mu birometero bigera mirongo ibiri uvuye muri santere ya minembwe abasoda baragenda bakabihaha mu bafurero bamara kubihaha mu bafurero bya byo kurya bakabizana bakabigurishiriza n'abaturage hano muri minembwe ariko abasoda aribo bagiye mu rurenge bakazana ibyo byo kurya byitwa imyumbati bakaza bakayikoreye ku mutwe abaturage bakabirangurira hano muri minembwe bo igiciro nacyo kikazamuka kikaba cyinshi kuri ubu ngubu igiciro cy'imyumbati kirahanitse kirazamutse cyane ibiciro bihagaze gute bo kintu bita ibumba ibumba rigeze mu bihumbi umunani rigeze mu bihumbi icumi umuyobozi w'akarere ka minembwe gadi mukiza avuga yuko kubera kutagira ibarabara bari gusaba ishiramwe rya croix rouge kubafasha guhinga ibishanga byo mu minembwe kuko ibigori n'ibijumba byeramo byatuma ibiciro by'ibiribwa bigabanuka mu minembwe ubusanzwe minembwe izwi cyane ku bworozi bw'inka ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubuhinzi bw'ibishyimbo ibiharuro bitangwa n'akarere k'ubuzima ka minembwe byo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bigaragaza yuko minembwe ituwe n'abaturage ibihumbi mirongo itandatu n'umunani Vedaste Ngabo ku bwaradiyo ijwi rya Amerika mu minembwe mu ntara Kivu y'Epfo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu c'u Burundi mu sitanteri wa komine Mabayi y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu mu mpera z'indwi twaraye dusozereye yarafashe ingingo yo gusenya amazu arenga amajana abiri y'abanyagihugu baba hitwa Nyarure mugenzi wacu rero Joel Kaneza atubwira ibindi kuri no nkuru.
Karabiguyemo ngize nzesa aho ngiye guhumbira mu ishyamba nsanga akazu te barahejeje ncanama temwe uwishwe na se nta kundi uwo ni abedenego bizimana umwe mu banyagihugu b'inyarure yasanze inzu yiwe ihejeje guturirwa yanabomorwa mu gihe yari yakubitiye mu tundi dukorwa karabiguyemo ngize nze nsaho ngiye guhumbira mu ishyamba nsanga akazu te barahejeje ncanama temwe uwishwe na se nta kundi mwaho muramwareka mungumita muduha umurambi leta niwe umenya aho udushira nicyo dusaba ni uko mwoduhereza aho tuba gusa baradutuririye mwaho mu kirumbi umuryango ubayeho uko nyine kubw'imana ku nzu zirenga amajana abiri na mirongo itanu zimaze guturirwa no kubomorwa harimo iz'abanyagihugu bemeza ko aho bariko baratuzwa bahiguriye amafaranga bakaba bahafitiye n'ivyangombwa hamwe na ba kavukire bose basigura ko atani ico bokoye hejuru y'abakubiswe bagashaya twahagura amafaranga turafise n'impapuro zaho niba bashaka ko tuhava nibaduhereza amahera yacu tubabise abantu bahari twese turafise impapuro bamwe n'ababona na nkuru w'umutumba ngurya na nkuru w'umutumba yaradandajewe nibaduhereza amahera yacu rero tubabise
mu bisanzwe ahantu kundi twaharose yari amatongo yitwa ya benewe ari igisoko cya beneyo twe tukava ahandi tukaza tukabagurira twabaye nk'igitero kije turategwa mu gutenze wa karisize ahantu bakiryamye abantu benshi impuzu zabo zarahiye mu nzu ibintu byaboroye utiya dupanya duto duto utugurube duto duto turahira mu nzu haki inkoni nyinshi ibyo bintu rero mwotubariza hejuru ukuntu bimeze ambe turi abarundi ambe turi abanyamahanga tumenye ukuntu batwangaje nyine tumenye aho twoja ndababajwe n'abadamu batari bahari muri uwo mwanya ngo dusohore ibintu bagasanga ibintu byahiriye mu nzu bamwe nabo bararaho mu mashuri ntibagira aho bicaye ntihagira n'aho bashyira abana usanga utwana ari nk'utuntu tw'imfubyi kandi twari mu gihugu cy'u Burundi tuzi rero ko intambara yaheze byasaba duserukire tumenye ko umurundi afise kwishyira no kwizana mu gihugu cy'amavukiro cyiwe jewe ndatangazwa kuva twubatse mu itongo ryacu ry'igisokuru na twebwe baja guhomora inzu no guturira bagatemagura uwatema gusohoka mu nzu baca bamukuzanayo inkoni turavuga ati ntibakora ibyo babona nikizi turi mu matongo y'ibisokuru byacu ntitugwana tubutungane buzokora umusitanteri wa komine mabayi yemeza ko yabomoje utuzu ataga agaciro dufise kandi bene two bari bihagiye itongo rya leta niko demu dahabonye imana ariko bubaka mu itongo rya leta basanga bihagira babyita bomo ni gufata bamwe bakavuga ngo hari wabo ngo hari mu gisokuru abandi bakavuga ngo baba barahaguze abandi bakaza uko nyene bihinze mu kiza hama iryo tongo rya leta igice kinini leta igashaka kuzokirima ivyo ngivyo vyo kwihagira itongo rya leta twebwe tubifata nk'ubugumutsi tubamenyeshe ko n'ubwo buzu bwose uko ari majana abiri irindwi harimwo nko gushika nka mirongo ibiri gusa bwari bumaze kwimukirwamwo abantu ubundi bwari bucyubakwa ubuzu buto buriho bw'ubwatsi uboneka ko atari n'amazu meza yo gushyira mu gisagara cya nyarure dusanzwe twifuza yuko ko cyoba ikigwati cy'iterambere twifuza yuko abenegihugu batekana bakareka kwiyumvira muri iki gihe ko woza kunyaga amatongo ya leta umukenyezi yatashimye kwivuga umwidondoro wiwe nawe avuga ko umugabo wiwe yakubiswe n'ubu akaba akiri indembe umugabo yahohotewe muri ibyo bintu agakubitwa umutwe ukaba udakora neza uwo mugabo nkaba nsigaye ndamusiga ku mbuga akaba nigenda kurondera abantu ni ukuri umugabano waho ku mbuga nta kintu afashije nige niruka ndonderera utwana yaragiye kwa muganga aho ku iforomasiyo umugabo nubwo yagiye ntabwo byagenze neza kubera umutwe hagumuhaparangana abakoze ibyo nukuri twosaba yuko bodufasha none ko baduhohoteye bakadukomeretsa bumva hari amahoro dufise kandi mu mitwe tuguma duparangana ubona ajya nkwiye kwiruka ku buzima bw'utwana twungana uku naka mu mugongo n'uyu mugabo barabyemeza hari n'umubyeyi umwe bakubise indi iravamwo hari n'undi muhungu nawe nyine aho hepfo nyine batemye mu mutwe ibyo bintu rero mwotubariza igituma mbe turi abarundi kera ibaza ko igihugu kimwe amahoro ko ibintu batugize bari kutugabisha tumwebwe rero iki niki niki muzokutegura ibyanyu mubye mu ngaha nta nama yagize zibaho musitanteri wa mabayi yasigura ariko ko ata muntu yigeze kubagurwa hariho uwo nzi yavuga ko yakubiswe bakamwaka umupanga bavuga yuko yari agomba gushwa anafise umupanga baca banza barawumwaka bandi benegihugu twaramusubije umupanga wiwe ntabwo yakubiswe ko abaye kumwaka umupanga hanyuma ico gihe imvura yari kigwa umudamu umwe yanyereye yikubita hasi ku giti yarakomeretse hagati y'amaguru benegihugu bacabibaza yuko ari inda yoba yavuyeho mugabo yari yakomeretse ku bihimba by'irondoka kwa muganga bakaba bari ko bamukurikirana kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka ushize leta y'u Burundi imaze kwigarurira amatongo afite uburinganire hafi bw'amahegitari y'amajana indwi nk'uko vyemezwa n'ubushikiranganji bujejwe uburimyi bukemanga ko buzokomeza kwigarurira amatongo yose ya leta abantu bari barihagiye eroje urika neza ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turahana agahindukira ariko imbere yaho tubanze tugaruke kugi gisata ca sport nk'uko twari twavyemeye imirwi ya message ngozi new star kerne na brothers niyo izokina igice ca kabiri gishira ica nyuma mu ihiganwa rya basketball mu gihugu cy'u Burundi mu mupira w'amaguru naho mu gihe hasigaye inkino zibiri ngo ihiganwa rihere mu rwi wa message ngozi niwo uri mu kibanza ca mbere ibi vyose tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda kuri iyo ndwi ya mirongo ibiri n'umunani mu higanwa ry'uburundi mu mupira w'amaguru umugwa wa musongati waratakaje amanota akomeye cyane mu gutsindwa na vitaro ibisindo bibiri kuri kimwe jean dodier rukundo amenyereza uwo mugwi akabona ko amahirwe yo kuba uwa mbere asa n'ayo ariko aramujyana tuzobandanya dukora turondera victoire muri zino mace zisigaye kuko no kuba no kuza mu bibanza byiza muri classement la fin ya shampiyona na nabyo ni ikintu cyiza kuko uri ekipe isanzwe ifite izina nko kwa musongati ni ukuvuga ko tuzobandanya turwanira turaye basi ko dushobora kuza mu bibanza byiza biri imbere cya kabiri cya gatatu bizaba bigishoboka mu zindi nkino zabaye umugwi wa aigle noir watsinze flambeau du centre ibitsindo bibiri kuri kimwe uwo mugwi w'igitega ucutakaza ikibanza ca mbere gice gifatwa na message ngozi yatsinze olympic star igisindo kimwe ku busa ariko iyi migwi yose ya akademiro message ikaba inganya amanota mirongo itanu na rimwe kayanza united karamuka itsinze urukino rwayo rw'uno musi aho iza gutana mu mitwe na atletico academy icifata ikibanza ca mbere mu gihe rero hasigaye inkino zibiri nta mugwi n'umwe wovuga ko igikombe ari cawo muri basketball naho mu nkino z'igice ca kane gishiri ca nyuma zabereye mu ntara ya ngozi igitega na cankuzo zarerekanye ko basketball mu ntara iriko iratera imbere mu ntara ya ngozi umugwi wa message ngozi waratangaje abakunzi ba basketball mu kwirahira umugwi w'urunani ku manota mirongo itanu n'atandatu kuri mirongo itanu n'abiri urwo rukino rurangiye umumenyereza wa message ngozi yamenyesheje ko batanguye urukino bazi ko bakina n'umugwi ubasumbya ari nacyo gituma bitanze gushika bashikira iyi ntsinzi icya mbere na mbere novuga yuko abakinnyi banje twari determine ku ntsinzi icya mbere twari tubizi neza yuko tugomba dukine n'umugwi umenyereye amahiganwa umaze guserukira igihugu mu nkino nyinshi cyane twebwe rero abakinnyi bategerezwa kwitegura mu mutima ego cyane na tekinike ego byadufashije cyane ariko dushobora gutena match tugiye kugwiza ingufu twabonye aho tubura utuguvu duke duke tugiye guhindura gatoyi kugira ngo turabe yuko demi finale dushobora kuyikina neza gusumbya uko byagenze uyu munsi mu rukino rugira kabiri aho ingozi nyene umugwi wa new star wavuye kure mu gutsinda target ntamenwa yaho ingozi ku manota mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itandatu n'umunani kizigenza w'uwo mugwi wa new star aratubwira icyatumye batsinda n'intumbero bafise muri iryo higanwa ikintu nyamukuru cyatumye dutsinda ino mace ni uko tutigeze twihebura kuko urabona ko batugiye imbere n'ino kirima ntatumenyereye kandi bari bafite n'abarorerezi benshi kubona twagumanye mu mutwe objectif dufise ariyo yo gutwara shampiyona national nibyo byatumye tugumana ishaka tugashobora gutsinda ino ekipe ya target tubona ko yari yatwiteguriye rwose twashyitse mu bibanza bine vya mbere bigoranye ariko ibyo bibanza bine vya mbere bose bariyo barafite amahirwe yo gutwara icyo gikombe cy'igihugu urumva rero twebwe dutegereza gukora dukore dusumbye andi ma ekipe ubona ko yari ihiganwa ritoroshe cyane hariho amasiriprize ni ukuza witeguye uko bigenda kose kugira dutsinde mace hama dushobore gutwara icyo gikombe izo nkino zarerekanye ko mu ntara ya ngozi basiketi ifise ikibanza gikomeye cyane mu bigeme aho ingozi umugwi wa message ngozi wabaye wa mbere mu ntara watsinze urumuri umugwi wa kaminuza ku manota mirongo itandatu n'ane kuri mirongo ibiri n'ane mu ntara ya gitega naho kerne ikaba yatsinze umugwi wa young eagles ku manota mirongo itandatu kuri mirongo ine n'atatu urukino rwari guhuza brothers na dinamo ntirwabaye uwo mugwi wa brothers wo mu ntara ya cankuzo ucutsinda ku mpaga desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika akaba ino ngaha duce tuba turabangiriye amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mari kumwe na jodiana ni nahazwe yakoze fasil gebehu yegeranije amajwi yacu turaza kongera mu biganiro byacu biri imbere tugiye kubategurira mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza mubaye no mu byanyu turasubira
bakunzi b'ijwi ry'amerika banywanyi b'ijwi ry'amerika
tumaze umwaka urenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda kovide cumi n'icyenda tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye
tubararike guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri isanga turi muri studio z'ijwi ry'amerika kuwa gatatu no kuwa kane
tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.